mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda akarere ka gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso y'abarwariye covid cumi n'icyenda mu ngo zabo hari abaheze umwuka batabimenye hari abaheze umwuka bimenye batinze hari abaheze umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyiraho ariko ntibigaruke ku buryo biba byiza ko iyo ufite tandansi yo guhera umwuka natwe kwa muganga imiti irahinduka muganga nkeshimana menelas ushinzwe imivure y'indwara ya covid cumi n'icyenda mu rwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rifatanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda hariho nk'abantu ugeze uyu munsi bafite abana bari mu kwiza mu mwaka urenga n'inusu bataraja ku mafomo ikirumba cyari ikibazo mu gihe ku mezi atandatu umwana baba atanguye kuronka rasiyo yiwe hariho abagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo cyangwa abagabo bagashwana n'abagabo ku bandi bamwe mu mpunzi z'abarundi baganiriye na vedaste ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri leta zunze ubumwe za amerika sena yarayitoye yemeza ko urubanza rwahoze ari perezida donald trump ruburanishwa ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyize bigirimana urakoze veniste sena ya leta z'ubumwe za amerika yaratoye iremeza ejo ku munsi wa kabiri ko urubanza rw'uwahoze ari perezida donald trump ruburanishwa kwemeza nimba gukurikirana perezida yarangije amabanga yiwe byemejwe n'ibwirizwa shingiro rya amerika abasenateri mirongo itanu na batandatu barabyemeje mirongo ine na bane barabihakana ibi bitumye uru rubanza rubandanya no kuri uyu munsi wa gatatu abashinga amateka b'abademokarate bariko baburanya trump bavuze ko uwo yahoze ari perezida abwirizwa gukurikiranwa ku byo yakoze mu ndwi ziwe za nyuma ku butegetsi abashingwamanza bamuburanira bavuga ko ibwirizwa shingiro rya leta z'ubumwe za amerika ritemera guhana umuperezida akiri ku butegetsi bisigura bavuga ko ikiringo ciwe c'imyaka ine carangiranye n'itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere igihe biden yashikirizwa uburongozi trump yagirizwa n'abademokrate ko yahamagariye abanywanyi biwe guhangana n'abashingamateka bariko baremeza intsinzi ya biden icyo cyaha yaracagirijwe n'abashingamateka indwi imwe inyuma y'uko biba bisaba ko haboneka bibiri bya gatatu by'amajwi y'abasenateri ni ukuvuga abasenateri mirongo itandatu n'indwi kugira yagirwe n'icyaha muri iki gihe sena irimwo abasenateri ijana bagabuye kuri mirongo itanu kuri mirongo itanu n'itanu hagati y'abarepublikani n'abademokarate abademokarate bakeneye ayandi majwi cumi n'indwi y'abarepublikani bisa n'uko ashobora kuzokwezwa muri urwo rubanza kuko abademokarate badafise amajwi akwiye amatohoza yari arindiranwe igishika ku mamuko y'umugera wa covid cumi n'icyenda mu bushinwa yarangiye ejo ku munsi wa kabiri atakigaragara gitowe abashakashatsi ba oms bemeza ko uwo mugera utavuye muri laboratware ariko barananiwe kuvuga igikoko coba carawandukije umuntu uwo mugwi wa oms ubushinwa bwakunze gutevya wari ufise ubwoba ko ubushinwa bwahanaguye ibimenyetso kandi na leta z'ubumwe za amerika yari yasabye ko ayo matohoza yokorwa mu buryo bwimbitse ku catewe umugera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ubushinwa nabwo bwakunze kwagiriza amerika ko igomba gukora ayo matohoza ikayaha imvu za politike aya matohoza ananiwe kumenya amamuko y'uwo mugera mu gihe uwo mugera nyezina umaze kwica abarenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu ku isi tukivuga kuri uyo mugera inama nshingamateka ya ghana ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse ibikorwa byayo mu kiringo c'indwi zitatu inyuma yaho ibitigiri by'abashingamateka n'abakozi babo bakorana banduye umugera wa kovide cumi n'icyenda ku bwinshi abashinga amateka bashika kuri cumi n'indwi n'abakozi ijana na mirongo itanu n'umwe bakora muri iyo nyubakwa baramaze kwandura uwo mugera raporo yo mu ibanga ya onu ivuga ko korea ya ruguru yivye imiliyoni amajana z'amadolare yakoresha mu gukomeza porogaramu zayo za nikleyere n'iza misile biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu iyo raporo yabonywe n'ibimenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri kimwe mu bihugu bigize onu kitavuzwe izina cashikirije ko iyo raporo ivuga ko igisirikare ca korea ya ruguru cakomejwe n'amafaranga angana miliyoni amajana atatu z'amadolare yibwe hakoreshejwe ubuhinga bwa interinete ayo mafaranga yaguze misile zo mu bwoko bwa balistike kandi iyo raporo ivuga ko zishobora no gutera ubumara bwa nikleyere no gushika muri leta z'ubumwe za amerika korea ya ruguru iri mu bihano yafatiwe na oni leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe rya buraya ariko abakurikiranira hafi iby'icyo gihugu bavuga ko ibi bihano bitashitse ku cyo byafatiwe abategetsi ba afghanistan bavuga ko abatalibani bongereje ibitero mu gihe amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko idoha muri katare asa n'ayatariko arubahirizwa hamdula muhibe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu avuga ko abatalibani biyemeje gusubira gutera kandi ko muri ibi bihe by'imbeho ibitigiri by'abasivile n'abasirikare bishwe n'uwo muhari byiyongereye ariko abatalibani bo bavuga ko bakigendera ku masezerano bumvikanye ko na leta z'ubumwe za amerika barahakana ibyo bagirizwa n'abategetsi ba amerika na afghanistani
urakoze haruyise bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuributse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga za interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ku mbuga mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa yindwi gushika isa yindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyahere mu rwanda aho akarere ka gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso barwariye covid cumi n'icyenda mu ngo zabo abaganga bakurikirana abarwayi ba covid bemeza ko abicwa n'iyi ndwara hafi ya bose bazira kubura umwuka bari mu ngo bakaba batabashaga kumenya ko umwuka ugenda ugabanuka inkuru irambuye asumutakaboye utugari mirongo irindwi na dutatu tugize akarere ka gasabo kari mu mujyi wa kigali nitwo twahawe utwo dukoresho tuzwi nka ogisimita tuzajya twifashishwa n'abajyanama b'ubuzima mu kubasha kumenya umwuka uri mu maraso y'abarwayi ba covid cumi n'icyenda barwariye mu ngo zabo muganga nkeshimana menerase ushinzwe imivure y'indwara ya covid cumi n'icyenda mu rwanda yemeza ko iki gikoresho kizafasha kumenya uko abarwayi ba covid cumi n'icyenda bari mu ngo bamerewe kugira ngo abarembye bihutire kujyanwa kwa muganga kubundi uko umwuka wagabanutse nibwo wagombye kuniha ukaniha ugahumeka imbusane n'ibiki byose ariko covid iteye ushobora kumanuka agera nko kuri mirongo itatu ku ijana utarabyiyumvamo iyo dutabaye umuntu afite nka mirongo itatu ku ijana si kimwe nko kumutabara bikigera kuri mirongo icyenda kuko waba mirongo itatu ku ijana ajya kuhagera mu bitaro wamushyira kuri ogisijene nyuma y'iminsi ingahe wumva yapfuye ndetse hari n'abapfa bari mu nzira bajya ku bitaro kuko buri pusantaje imanutse iriperezanta pariti y'ibihaha imaze kwangirika akenshi abapfuye bose bapfuye baheze umwuka hari abahize umwuka batabimenye hari abahize umwuka bimenye batinze hari abahize umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyira ariko ntibigaruke ku buryo biba byiza ko iyo ufite tandansi yo guhera umwuka natwe kwa muganga imiti irahinduka iki gikoresho cyahawe abajyanama b'ubuzima bisobanurwa ko cyiyongereye mu bindi byinshi abajyanama bajyaga bitwaza bagiye kureba aba barwariye covid cumi n'icyenda mu ngo zabo mu byo bahawe imbere harimo ibipimo bifata umuriro imyambaro bambara bikingira kugira ngo batanduzwa n'abarwayi ndetse n'umuti wo gukaraba intoki muganga nkeshimana yemeza ko abarwayi ba covid barwariye mu ngo abenshi ari abakira batagombye kujya kwa muganga ariko hajya habamo abarembera mu rugo babuze umwuka kandi bitari bizwi akavuga ko kugira utu dukoresho tuzafasha aba barwayi kuba batabarwa hakiri kare hari noneho eh, n'abapfuye kubera ko eh, we yatinye n'igipimo cya covid ati ndumva mfite ibimenyetso ariko sinshaka ko mupima kuko nti- sinakwiyakira ko ndi covid kubera ko abo duturanye barahita babimenya kubera ko muraza kuntwarana ambiranse ibintu bya sitigima uwo nguwo aho yemereye kwipimisha ko nta muntu bazirika amaboko n'amaguru ngo bamupime aho yemereye kwipimisha akipimisha yabaye indembe nawe akahatakariza ubuzima utu dukoresho twahawe abajyanama b'ubuzima bari basanzwe bakurikirana abarwayi bari mu midugudu yabo aba bajyanama basobanuriwe uko bazajya bapima abarwayi umurwayi wa coronavirusi bamushyiraho iki gipimo ku rutoki ikagaragaza ikigero cy'ubushyuhe amaraso ye afite abaganga bavuga ko ubusanzwe umuntu muzima aba afite ubushyuhe buri kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana iyo iki gipimo kibonye ko umuntu afite munsi ya mirongo inani na gatanu ku ijana aba arembye ku buryo ahita ajyanwa kwa muganga agashyirwa ku mwuka umwe mu bajyanama b'ubuzima wa mbere wahawe aya mahugurwa bwana wesilasi rutagarama nawo mu murenge wa gisozi mu karere ka gasabo yemeza ko iki gikoresho kizagabanya umubare w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda baremberaga mu ngo zabo bakajyanwa kwa muganga batakibasha guhumeka gukurikirana kwari ukumugeraho ukamureba wenda ugapima umuriro ukareba ko afite umuriro wazamutse ariko mu bijyanye no guhumeka nta kindi twakoreshaga nta bundi buryo twakoreshaga urumva rero yashoboraga kukuremba aka- akaba yajya muri koma tugatanga amakuru igihe cyarenze Eh, kugeza ubu imibare yari itangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu rwanda abanduye covid cumi n'icyenda bamaze kugera ku bihumbi cumi na bitandatu magana inani na cumi n'umwe barimo ijana na mirongo cyenda banduye ku munsi w'ejo abamaze gukira iyi ndwara barabarirwa mu bihumbi cumi na bibiri magana cyenda mirongo inani n'umunani harimo nabo magana atatu mirongo itanu n'icyenda bakize kuri uyu wa kabiri mu gihe abamaze guhitanwa nayo bagera kuri magana abiri na makumyabiri na batandatu harimo batatu bapfuye ku munsi w'ejo minisiteri y'ubuzima yatangiye kandi kujya itanga urutonde rw'abarwayi barembye cyane ba covid cumi n'icyenda kuri dr nkeshimana akemeza ko ari uburyo bwo kwereka abataremereye indwara ko ikomeye kandi yica ariko nyuma twaje gusanga abantu bibwira ko covid ari indwara yoroheje eh, tubona ko bikenewe ko eh, hazamo n'iyo taransiparanse twabwira tuti "Mu- mwakora ibyo mukora byose mujye mumenya eh, ibi mwebwe mwumva ko byoroshye hari abo bikomereye bagera kuri uyu mubare kandi nibo bavamo ba bandi babiri batatu bapfa buri munsi Eh, bariya basho- bashobora kuvamo hariya ariko hashobora kuvamo n'abandi bose nakubwiye eh, bashobora kuva mu rugo batinze agakoresho kifashishwa mu gupima umwuka uri mu maraso kahawe abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka gasabo kamwe kagura hagati y'amafaranga ibihumbi mirongo ine na mirongo ine na bitanu asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
washington ijwi ry'amerika mu burundi leta yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe kugena igiciro cy'ibiribwa mu gihe cy'isarura abacuruzi na leta ubwayo ntibemerewe gushyira umusaruro ku masoko ku giciro bishakiye mu gihe umusaruro wagabanutse inkuru irambuye eloge wirikaneza ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu burundi bwemeza ko umwimbu wagenze neza cyane muri kino gihe c'agatasi bumenyesha ko icabitumye ari utwigoro twa leta two kuronsa abarimyi ifumbire n'imbuto ku gihe kandi bihagije ariko umushikiranganji deogide rurema avuga ko ivyo bidahagije ari naco gituma hashizweho umugwi w'igihugu wamaho uraba itunganywa ry'ibiciro abawugize baturuka mu bisata bitandukanye nk'uburimyi ubudandaji imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hamwe n'ibindi ubu igihe c'imbura ku biterwa cose habwirizwa kuba igiciro abacuruza bataja munsi mu gihe bagurira abarimyi ku kilograma nk'uko rurema atwara ubushikiranganji bw'uburimyi abisigura aha hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kajoro ko kuri uyu wa mbere umugiye kumviriza ikiro c'ibitunguru bariko barabigura amahera angana ku majana atatu n'amajana ane kandi turiko turaraba ko umwenegihugu arahombera cyane kubera ari mukera inyuma y'amezi abiri cyangwa atatu usanga igiciro c'ivyo biterwa nyene warikuvye nka kabiri cyangwa gatatu ibirabo ugasanga biri ku gihumbi n'abiri kabiri ku gihumbi n'atanu ku byo twabonye yuko aba bantu baza hagati na hagati bita ba interinetiyeri cyangwa abadandaza nibo bunguka kurusha umwe n'igihugu twaramaze kubona ku bigori kugira ngo uronke ikiro cy'ibigori ntushiramo amahera ari munsi y'amajana atanu na mirongo itanu icyo gituma twaciye tuvuga tuti umwe n'igihugu nawe ahungukire ntihagire umudandaza aza kumugurira icyo kiro cy'ibigori ku mahera ari munsi y'amajana atandatu na mirongo umunani hariho umugwi wamaho bagiye kuzoca baza baricara igihe cyose baraba ati mbega ikiro cy'iki giterwa cyarimwe kurangaje baca bashinga ati umwenegihugu ntashobora kukigurisha ku mahera ari munsi yaya turetse igiciro c'ikiguzi n'igihe co gusubiza umwimbu ku masoko nta muntu n'umwe acemerewe kudandaza uko avyumva na leta ubwayo aya mabwiriza arayiraba yaba umudandaza yabiguze yaba leta ibigarukanye ku isoko nta nyungu izorenza ijana cyangwa ijana na mirongo itanu ku kiro bimwe byo kuvuga ngo umuntu araguza imbuto aragiye arazibitse agaruka kuzigurisha mu itera zizimbye ibyo bizoca bihaba jiha hakizimana twashyirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama arashima ino ngingo agasanga yije kurenganura abarimyi tukibaza ko eh, ari intango ku murimyi yo gukora atera imbere ibijyanye n'iyo komisiyo eh, yoshirwaho yojamo abasanzwe bakora ibyo kurwanya eh, ibiturire n'ibindi n'inzego za leta gutyo byoshoboka kugira ibyo biciro byubahirizwe kuko turamaze kubona ko hari ibiciro bishyirwa mu ngiro ugasanga ntibyakurikijwe aha twotanga ibiciro by'amasima bidasiba kugaragaramo ubusuma bw'abantu bacuruza ku gitigiri bishakiye ni nacyo gituma rero twifuza ko uwo mugwi ubamo abatari bake gutyo bigatuma ubwo busuma n'ubwo bunyonyezi bugwanywa ku rugero rwo hejuru maze umurimyi akarima yiteza imbere uwo munyagihugu wo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero ari muri koperative ifite imashini zisya nawe asa n'uwiruhutsa twebwe twayakiriye neza amakoperative niyo azoca adaragura ku ibeyi izwi na leta kandi umunyagihugu nawe akaba abironkeyemo akoyoko kubera ko azoba aguriwe neza hamwe nawe azoja ku isoko gusuma agasanga ni sawa ni koperative akarusho igiye kuronka kubera ko izoza iragura ibigori ku giciro kizwi kandi igaciza irahingura nayo nyene igiye kubitoreramo akoyoko muri ino rima ry'agatasi kandi leta y'u burundi imaze kwigarurira amatongo afite uburinganire bwa baba amahegitari amajana atandatu na mirongo irindwi ayazoshirwamo ibigo vy'iratiro deogide rurema nanone harashyizweho ibigo ijana na mirongo ine na bine twamenyesha kandi ko muri iyo ntumbero nyene amatongo yose afise uburinganire bwa baba amahegitari amajana atandatu na mirongo indwi aheruka kugaruzwa mu minwe ya leta azoca aba ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi bizokorerwamwo n'amakoperative yo ku mitumba ayo nayo akazokurikiranwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi bahamagarirwa bari kumwe n'abajejwe intwaro gukora ibishoboka vyose kuva ku mitumba kugira ngo mu kwezi kwa gatanu umwimbu w'impeshi uzoboneka uzotunga abarundi n'aba mu gihugu kugera mu kwa cumi na kabiri bongere basagurire isoko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze hatanguye agatasi kugeza ubu amatona arenga mirongo ibiri n'abiri y'umwavu w'ikizungu n'ishwagara ikoreshwa nk'intabire mu mirima irenga ibiro ibihumbi umunani n'amajana atanu nivyo bitegerezwa guhabwa abarimyi ibice birenga mirongo irindwi na birindwi kw'ijana nivyo bimaze kwegerezwa ababigenewe igisata c'uburimyi kiri mu migambi yihutirwa perezida evariste ndayishimiye yashize imbere leta yiwe izihutira kurangura ubona ko nawe nyene yakunze kuboneka mu mirima yifatira isuka akaja kurima kandi akaba kuva akiri umunyamabanga mukuru wa sndfdd mu myaka itanu ishize yarahimije cane abantu na cane cane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abakozi ba leta kwijukira isuka eroje urikaneza ijwi ry'amerika mu burundi kandi haravugwa urugendo rwa perezida wa ethiopia serle work zerle uvuga ko urugendo rwe rugamije gutsura umubano hagati y'uburundi na ethiopia haravugwa kandi urugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa maroc ari kumwe n'izindi ntumwa zaturutse mu gihugu cye kuri uyu wa kabiri we na mugenzi we w'uburundi bemeje ko ibihugu byabo byombi byakongera gutsura umubano cyane cyane mu byerekeye uburezi ubukungu n'ibikorwa remezo pierre claver niyo nkuru intumwa za maroke zashitse bujumbura kuri uyu wa mbere uburundi bwatangaje ko ari ibiganiro vyo kunagura imigenderanire myiza hagati y'ico gihugu hamwe na maroke vyabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire i bujumbura ambasaderi albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yabwiye bagenzi we barongetswe n'igihugu ca maroke ko uburundi bushima ingene imigenderanire yifashe aranashima ko maroke cemeye ko uburundi bwugururayo ubuserukizi Ces relations sont fondées sur les principes de respect ati turizigiye ko iyo migenderanire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukavyungukiramwo turashima ko Maroc ari igihugu cama kiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi twama turungika abanyeshuri mirongo itatu na batanu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kuja kwiga muri Maroc abo bagarutse baca baba nk'abavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo turahamagarira kandi abagwizatunga bava muri Maroc kuzana imita yabo hano twifuza ko ubwo bucuti bwokomera mu bisata by'ubutunzi umutekano indero inyubako n'ibindi turanashimira maroke ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza intumwa za maroke muri ivyo biganiro nazo zemereye burundi ko iyo migenderanire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano ambasaderi mohamed metakar umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca maroc agence marocaine de coopération internationale aserukira izo ntumwa yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu i bujumbura nous permet d'annoncer officiellement la décision d'ouvrir une ambassade ati turatangaje ku mugaragaro ko abategetsi ba maroke bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'icyo gihugu hano i bujumbura kugira ngo imigenderanire irushirize kuba myiza ku ndwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azobakomeye mu karere kose ku mwaka ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitigiri ubu bazoba ari mirongo irindwi guhera mu mwaka uza n'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ibyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo uburimyi amagara y'abantu amahinguriro n'ibidukikije icyo gihugu kinasaba uburundi kugishigikira mu ntambara kirimo haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice cy'ubumanuko bwa maroc cyitwa sahara occidentale intumwa za maroke zavuze ko icyo gihugu nacyo cyashigikiye uburundi mu ishami mpuzamakungu oni mu myaka ibiri iheze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ivyegeranyo vya oni vyavuga ingene agateka kazina muntu kifashe mu burundi ibi na ambasaderi shingiro yaserukira uburundi muri oni aravyibuka nitworeka gushimira kandi maroke ingene catubaye hafi kikadushigikira muri oni i new york hamwe n'i geneve mu kudufasha gushira inyungu z'uburundi imbere turizera ko n'ubundi igihugu canyu kizoguma gishigikiye leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano abaserukira maroke nabo bavuze ko abagwizatunga b'icyo gihugu bagiye kuzana imita yabo mu burundi igisata c'abagwizatunga b'iwacu nacyo kigiye kuza ku bwinshi hano hazobaho n'urwego rubahuza bakoreremo imita itembere hagati y'ibihugu vyacu ivyo bizotangura ku mwaka uza ku mwaka uza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwizatunga b'ibi bihugu bibiri mu by'umutekano tuzofashanya nko kurwanya ibyaha by'ubwicanyi iterabwoba ubunyonyezi bw'ubutunzi urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi ivyo biganiro na maroc bije inyuma y'ibindi vyatanguye hagati y'uburundi n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko nk'u rwanda ndetse n'ibihugu vya buraya ico gihugu kirashima ingene kiriko kiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu vyeclave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rifatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi ziri mu nkambi ya rusenda impunzi zabyishimiye kubera ko kumenyekana bizabafasha kubona imfashanyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye na bamwe muri bo ntibabyakiriye kimwe sansoma kabisa igihe yageze nawe yari yaracerewe aho iziriye hose igihe yageze nk'akantu twashaka tubereke hariho nk'abantu ugeze uyu munsi bafite abana bari mu kwiza mu mwaka urenga n'inusu batarajya ku mafome urumva cyari ikibazo mu gihe ku mezi atandatu umwana aba yatangiye kuronka rasiyo yiwe kabiri amafomu ataye garanti yari amaze guta garanti hafi umwaka wose urenga mwibwe kandi ko amafumu yaduhanye n'amakarata y'inzira arya amakarata yari amaze gutagarani ku buryo buteye ubwoba ku buryo uri nko mu nzira umaze guhura n'umuntu azi gusoma wabugize ibibazo verima ko waba ufite ibyangombwa byataye igihe ni ukuri rusanzumiza igihe hageze rwose ibintu byose byaza byaramaze guta igihe kagarani verima uko nabibonye haniniya mama wanjye namusibishije ku ifomu bemeye kandi nta ngorane zateyemo nawe ashaka kuvana ko babimukorera ariko uwateye ibyateye ingorane ujya umuntu ari mu kambi atagira ifomu niwe barungitse imongemonge ariko ntabwo bamuhaye icemeza ko imongemonge bazomwakira izo nizo porobureme twabonye gusa hari amatati y'abasangiye amafomo biturutse ku mataye kugabura amahera ariko ubu ndabona ko babagaburiye bose bakamuhabwa uwe fomu bizogenda neza akamaro karahari kuko hari abana benshi bamaze imyaka ibiri bavutse inyuma y'urusasuma rwabaye batari bwasigwe ku mafomu kugeza ubu kandi batari bemewe nk'impunzi hari n'abatashobora kuronga ubufasha bwa pamu urumva ubu rero habaye urusasuma pamu ikamara kuronga igitigiri kandi bakaronka uburenganzira nk'ubwa abandi barifije bose nyuma y'uko icyo ari ikintu cyiza cyane ku by'ukuri iyi rusansuma ije hageze kuko twari dusanzwe dufise ibibazo byinshi cyane hano mu nkambi yacu y'impunzi kuko hariho abana bagiye baravuka urabona yuko ibarurwa rusange ryari riherutse ryari yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugeza n'iyi saha hariho abana bavutse muri iyo myaka ihaciye iri hagati batarigera baja ku mpapuro cyangwa kuri ayo mafomu basanzwe baduhereza bituranga nk'impunzi rero aba bana iyo pami ije gutanga imfungurwa bo izabo ntiziboneka cyangwa ihageze nko kuvugwa ntibavugwa kubera ko bataba basanzwe bari kuri izo mpapuro zituranga yuko turi impunzi nkagiyeho nk'impunzi yo mu ikambi ya rusenda ntabwo nabyakiriye neza kubera ko bijye bidusanga mu gihe tumaze igihe kirekire dufise ikigo cy'inzara kandi abantu bakaba bashonje ni ukuvuga ko mu gihe rero bibaye inzara iri mu bantu ntabwo bitugwa neza nta n'ibyo dushimye nta n'ibyo twishimiye rero twebwe icyo twabona twabona ko iyo resansuma yari kuba abantu bamaze gupokera kuko hamwe byoshika resasuma ikabandanya nta byizige dufise yuko tuzohava dupokera mu buryo bwihuta bityo gihe rero dufise amakenga ko inzara izobandanya idusinzikaza ahubwo akamaro ka runo rusasuma uko tubibona hariho ibintu tutari tuzi uno munsi tugiye kumenya hariho abagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo cyangwa abagabo bagashwana n'abagabo ku bandi hariho abagabo bakuye abagore babi burundi baza bazananye barashika hano baza barabyaye abana mugabo abagabo baciye baza gutwara aba bagore babo bagabo kugeza uwo munsi barabyaranye umwana umwe umwe nk'abo ndiko ndabona babyaye umwana umwe mbega uwo mwana umwe niwo boza kurera bigaca bituma batabana batanu babyaranye n'umugabo mukuru bavanye i burundi kandi bari ku ifomu imwe icyo dusaba dusaba yuko bodutaturira imbere ibyo bintu kuko uwo mwana umwe ntiyoza kuguzwa ntibyoca bituma umubyeyi areka kurera abo bana batanu kubera uwo mwana umwe yavutse muri uwo muryango radiyo ijwi rya amerika
abo bari impunzi ziri mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya kavimvira aho ni muri kivu ya majyepfo abari muri tanzania mu nkambi ya nduta mu tenderi na nyarugusu abari mu rwanda mu nkambi ya mahama ndetse n'abari mu mujyi wa kigali na muhanga mu rwanda mwese iyo mutwandikiye tubona ubutumwa bwanyu muradukunda turabakunda hamwe na mukubiri ya baro umfasha buri munsi kubagezaho iwanyu mu ntara mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na venuste shimiye imana
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya